ili Nizwi de Amerika. ijwi rya amerika ribashikiriza ibiganiro byaryo iminsi yose mu kirundi no mu kinyarwanda i washington dc mwaramutse nshuti mwese muduteze amatwi muri iki gitondo cyo ku munsi wa mbere itariki cumi n'imwe z'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani kuri mikoro muri kumwe na fide niyo ngabo kabaye akaryo ku burundi ko baduha ijambo tukagira icyo dushikirije ku buryo turiko turakoresha mu kurwanya urudandazwa rw'abana b'abigeme uwo ni jacques nshimirimana umukuru w'urunani rw'amashyirahamwe yitaho ibibazo by'abana mu burundi fenadeb mu nama ibogota ku murwa mukuru w'igihugu ca colombiya avuga ku ntambwe uburundi bugeze ko mu kurwanya urwo rudandazwa rugwigwa cyane cyane ku bigeme n'abakenyezi turavuga no ku munyororo w'impaga w'imyaka itanu ihadabu ry'amafaranga ibihumbi amajana abiri waciriwe abacamanza babiri ba sentare y'intango ya cankuzo mu burundi turabafitiye n'amakuru makuru makuru y'inkino yabaye mu mpera z'iyindwi turangije mu burundi no mu rwanda yamara reka dutangurire ku makuru avuga hirya no hino ku isi twateguriwe na mugenzi wacu oriane itanga ishaka waramutse oriane utubwire amakuru udufitiye muri uyu mwanya urakoze cyane fidel niyo ngabo ndabashimiye ndabaramutsa namwe mwese muduteze amatwi muri kino gitondo cy'umunsi wa mbere duhere amakuru avugwa hirya no hino ku isi muri aziya perezida wa leta zunze ubumwe za amerika donald trump n'umukuru w'igihugu cya korea ya ruguru kim jong un baraye bashitse mu gihugu cya singapore hejuru ku munsi wa mungu abo bategetsi bashitse muri icyo gihugu mu nama y'imbonekarimwe trump yise ko ari akigoro kamwe kamwe rudende mu twigoro tw'amahoro trump yashitse muri singapore igihugu kizwi kuba atawe cegamiye muri iyi nama y'abakuru b'ibihugu babiri mu ijoro ryo ku munsi wa mungu yiteguriye kubonana n'umushikiranganji mukuru wa, Singap wa singapore lee hesen long kuri uno munsi wa mbere ejo ku munsi wa kabiri naho niho azoca abonana na perezida kim mu nama ya mbere y'imbona nkubone itari bwabe hagati y'umukuru w'igihugu cya korea ya ruguru n'umukuru w'igihugu cya amerika imbere y'uko ashika muri singapore trump yavuze ko atazi neza uko iyo nama yo ku munsi wa kabiri izogenda kim yashitse muri singapore amasaha make imbere ya trump yakirwa n'uwo mutegetsi mukuru wa singapore lee hsen yamwakiriye ku kirimba ntibiramenyekana neza ivyo trump na na kim perezida wa korea ya ruguru biteguriye kumvikana ko canke niba iyo nama izovamwo amasezerano ahagarika ihingurwa ry'ibigwanisho ruhonyanganda vya nucleaire igihugu ca korea ya ruguru gifise handi naho leo sarkajan yatanguye yongera aba yatanguye yongera atakora ibijenye no kwegeranya ibiganiro by'ijwi rya amerika mu kiganiro music time africa yaraye yitabye imana kuri uyu wa gatanu ku itariki umunani z'uku kwezi kwa gatandatu uwo mutama yahoze akorera ijwi rya amerika ikiringo kinini yari afise imyaka mirongo icenda n'indwi sarkisian yamaze ikiringo c'imyaka mirongo itanu agendera umugabane wa afurika yumviriza imiziki acuraranga n'imiziki kumwe n'abanyagihugu ba afurika yongera afata amajwi yabo aya majwi niyo yahavuye akoresha mu gutanguza ikiganiro cahavuye kimara ikiringo kinini cane hano kwiradiyo ijwi rya amerika mu rurimi rw'icongereza leo sarkazian yatanguje ikiganiro music time africa mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo itandatu na gatanu akaba yagendeye mu bihugu hafi vyose vya afrika acuraranga umuziki yongera afata amajwi y'abanyagihugu yahoze kandi ari umusirikare wa amerika azofubwa mu gisagara ca north under endeavor muri leta ya massachusetts mu cubahiro ciwe nk'umusirikare wa amerika muri afurika naho abategetsi ba misiri na etiyopiya bamenyesha ko bashoboye gutera intambwe mu biganiro byabo byerekeye ukugerageza gusangira uruzi nil rufatanya ibyo bihugu vyemye ibyo bihugu bimaze igihe kitari gito biri mu matati yerekeye urugomero leta ya etiyopiya yatanguye kubaka kuri urwo ruzi nil uwo mugambi wa leta ya etiyopiya wari wateye amakenga leta ya misiri uh, kuko bashobora gukena amazi igihugu gisanzwe gikoresha ava muri urwo ruzi nyene nigwarangira kubakwa urwo rugomero rwa etiyopiya uh, iriko irubaka rwiswe renaissance ruzoba rufise agaciro k'imiliyaridi zine z'amadolari y'amanyamerika kandi rukazoba ari urugomero rwa mbere runini ruzoba rutanga umuyaga nkuba muri afurika ugereranyije n'ibindi kuri uwo mugabane ejo ku munsi wa mungu umushyikiranganje mukuru wa etiyopiya abeyi ahmed yaremeye ko leta ya misiri yemereye leta ya misiri yuko urugomero rushasha bariko barubaka rutazogabanya amazi misiri ikeneye ejo ku munsi wa mungu inyubakwa yari ibitswemwo amajwi yavuye mu matora y'abashingamateka ku mugwa mukuru Iraq- wa irake i Bag- bagdad yaradutsemwo umuriro irasha abanyagihugu basaba ko ayo matora asubirwamwo abajejwe kuzimya umuriro bihutiye gushika muri ico kibanza kuzimya umuriro waturiye imwe mu nyubakwa y'amagorofa yari ibitswemwo amajwi hamwe n'ibindi bikoresho vy'amatora abajejwe amatora nabo banyarukira muri izo nyubakwa gusohora bahungisha amasandugu yari arimwo amajwi abategetsi bavuga ko bibaza ko atamajwi yononekaye icyateye uwo muriro ntikiramenyekana yamara salim aljubur umukuru w'inama nshingamateka yari hasanzwe avuga ko biboneka ko wari umu- wari- cyari igikorwa cyateguwe n'abantu aljabir avuga ati icyo cyaha cyo guturira inyubakwa yari irimwo am- ibyavuye mu matora ni icyaha cyateguwe gikorwa mu ntumbero yo kunyegeza amanyanga yabaye mu matora hamwe no kubesha abanyagihugu no guhindura ibyifuzo byabo aljabur atatowe mu bashingamateka bashasha asaba ko ayo matora y'abashingamateka muri iraq asubirwamwo handi naho ku munsi wa gatandatu w'indwi turangije umunsi wa nyuma w'amanama y'umurwi g7 w'ibihugu indwi vyi- vy'aba- vy'ibihangange ku isi umushikiranganji mukuru wa canada yatangaje ko hari umugambi mushasha wo gufasha abakobwa n'abigeme ku isi
urakoze oriyane ku makuru uhejeje kudushikiriza radiyo ijwi ry'amerika i washington dc amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu burundi aho umunyororo w'imbaga w'imyaka itanu ihadabu y'amafaranga ibihumbi amajana abiri no guhagarikwa mu kazi imyaka mirongo ibiri ari cyo gihano caciriwe abacamanza babiri ba sentare y'intango ya cankuzo urwo rubanza baruciriwe mu ntahe y'ikibiraho na sentare nkuru ya gitega ku munsi w'imana inyuma y'aho bafatiwe itariki zitandatu z'uku kwezi kwa gatandatu nestor kayobera umuyobozi ajejwe itunganywa ry'imanza mu bushikiranganji bw'ubutungane yari yaje gukurikirana urwo rubanza akaba yashimishijwe n'urwaciwe akanagabisha abacamanza bigenza nabi ibindi kuri iyi nkuru twumvirize umumenyeshamakuru wacu fide d'antoine nsabimana bose uko ari babiri nizigama chantal natunga imana odeta abacamanza bo muri senari y'intango ya cankuzo barengutse mu muzu z'imbohe zirangwa n'ibara ry'icatsi kibisi bose bari kumwe n'abashingwamanza bane babunganirira hamwe baregwa n'ivyaha bisa arivyo kugumuka gucyoza urwego rwa perezida gucyoza umushikiranganje w'ubutungane no gucyoza abacamanza kuri ivyo vyaha baregwa hiyongerako ico guhungabanya umutekano hagati mu gihugu igihe c'isaha zitanu n'iminota mirongo ine niho sentare ya sasa umushikirizamanza yagirije nizigama chantal na odeta hatungimana ku itariki zitanu ukwezi kwa gatandatu mu gihe icegera c'umukuru w'igihugu c'u burundi yatanguze isekeza ryo guca imanza mu buryo bubangutse mu ntara ya cankuzo abo bacamanza babiri babura budishirwa mu ngiro ry'urubanza yabagirije avuga ko mu gihe hagira habishirwa mu ngiro ry'urubanza rw'itongo ku mutumba wa nyamparahara komine ntara ya cankuzo nizigama chantal yashikuye dekametero umucamanza yari ashashe yanka kwico gikorwa gikorwa imbere y'inzego zikomeye umushikirizamanza yagirije odeta hatungimana yafashije nizigama chantal kugikora ndetse akabagiriza bose ko bari bagiteguriye hamwe no gushira mu ngiro bagashirira mu ngiro hamwe nizigama chantal yisiguye avuga ko yayatse uwo mucamanza kuko yari azi ko ari we yategerezwa gusasa muri urwo rubanza akavuga ko yabikoze kubera ko umutwara muri iyo sentare yari yamurenganije ku birego odeta hatungimana aregwa ko yafatikanije na chantal nizigama mu kwararaza ubutungane uburegwa avuga ko yabikoze kugira ngo barenganurwe n'ababijejwe abunganira abaregwa bose bagiye barafata ijambo bavuga ko umushikirizamanza ariko aravanga ivyaha ariko sentare ikabereka ingingo umushikirizamanza yafatiyeko inyuma y'impari nyinshi hagati y'ababuranyi sentare yasavye impande zibiri ziburana gusozera imburano umushikirizamanza yasavye sentare guhanisha umunyoro w'impaga w'imyaka itanu abo yagiriza n'ihadabu y'ibihumbi amajana abiri kubera ko abagirizwa basanzwe ari abacamanza yongeye kubasabira igihano c'imperekeza co kudasubira mu kazi mu kiringo c'imyaka mirongo ibiri n'aho abaregwa bokunguruza urubanza kandi kandi urwo rubanza rugaca ruja mu ngiro buno nyene abaregwa ndetse n'ababunganira bo basabye gucibwa amande gusa sentare yakija mu mwiherero wamaze iminota irenga gato mirongo ine ikigaruka gusoma ubwo yaciye ibihano uko vyasabwe n'ubushikiriza amanza niko vyakatiwe abaregwa umunyoro w'impaga w'imyaka itanu ihadabu y'ibihumbi amajana abiri hiyongeyeko igihano c'imperekeza co kudasubira mu kazi mu kiringo c'imyaka mirongo ibiri iyo ngingo akija mu ngiro buno nyene nestor kayobera mushikiriza amanza wa leta akaba n'umuyobozi ajejwe itunganywa ry'imanza mu bushikiranganji bw'ubutungane yari yaje gukurikirana urwo rubanza inyuma y'isomwa ry'urwo rubanza yabwiye ijwi rya mbere kuko urubanza rwagenze twe twarakurikira kugira turabe turabe uko bimeze eh, ruheje gu- ruheje gusomwa n'uyu munsi urabona ko twavuye i Bujumbura tuka- tukaza kuraba hanyuma ruburanishwa bose bumvirizwa nk'uko amategeko abi- abivuga twebwe rero tubonye ugu- ugu- urubanza ba- ba- baciriwe ni igihano gi- kijanye n'amategeko nta- nta byinshi tubivugako ariko turabona ko ari sentare yarirongowe n'umukuru wa sentare nyene n'abandi bacamanza b'inyamunyu ibihano umushikirizamanza yasabiye abaregwa nico gihano caciye gihabwa abo nyene bagisabiwe ni ibisanzwe mu butungane Eh, ni bisanzwe arabisaba ariko sentare ka yuko bihuye n'amategeko bihuye n'amategeko rero nta kibuza yuko iyo sentare ibiba ntabwo ari rege singombwa bimeze gutyo ariko birashika ugasanga umushingwa umushikiriza manza urubanza yarusomye neza arutoza neza hanyuma akabasabira ibihano bitaca umutima bitarengeye kandi bi- bi- bihuye n'amategeko sentare isanzwe bi- bimeze neza bi- bihuye n'amategeko irabibaha nk'uko nk'uko vyagenze niba- nibaza ko ari bisanzwe ariko nta ngorane bara- barashu- barasha- nu- nu- barafise uburenganzira bwo kunguruza abagirizaho bavuga ko bagiye kunguruza urubanza ku rwego rw'ubutungane rukurikira ni urubanza rubaye mu gihemero hantine kanyana umushikiranje w'ubutungane mu nama yagirishije abacamanza n'abashikirizamanza mu ntara ya ruyigi itariki zitandatu za kuno kwezi yagabishije abakora mu gisata c'ubutungane uwo mushikiranganji yemeza ko batagiye kwihanganira abacamanza bigenza nabi na cane cane abafise ingendo yo kurya ibiturire igitega fidel antoine nsabimana ku bw'ijwi ry'amerika
banywanyi n'abakunzi b'ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda tubamenyeshe ko mu gihe imirongo ya fm musanzwe mutwumvira ko yoba ifise ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa short waves mu gitondo guhera saa kumi n'imwe n'igice kugeza saa mbiri mwotwumvira kuri metero mirongo ibiri na zitanu metero mirongo itatu n'imwe na metero mirongo ine n'imwe
uburundi buri mu bihugu ku isi bihabwa amanota meza mu bijanye no kurwanya urudandazwa rw'abana n'abigeme mu nama yabereye i bogota muri colombia kuva ku igenekerezo rya gatandatu ku kwezi gushika ku munsi wa gatandatu w'indwi turangije ibihugu vya rutura harimwo leta zunze ubumwe za amerika vyiyemeje gufata mu mugongo uburundi muri uwo mugambi mugenzi wacu eroge wiri kaneza yaganiriye na jacques nshimirimana yari yaserukiye uburundi muri iyo nama yaduteguriye inkuru ikurikira igihugu c'uburundi cari caserukiwe muri iyo nama n'urunani rw'amashirahamwe yitaho ibibazo vy'abana mu burundi fenadeb jacques nshimirimana umukuru w'urwo runani yemeza ko bari bitavye iyo nama yabereye i bogota muri colombia bashimye cane intambwe uburundi bugezeko mu kugwanya urudandazwa rw'abantu na cane cane rw'abigeme n'abakenyezi n'ubwo rucibonekeza kabaye akaryo ku burundi ko baduha ijambo tukagira ico dushikirije ku buryo turiko turakoresha mu kurwanya urudandazwa rw'abana b'abigeme murazi yuko ico kiza caduteye kuva mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu niho cagize inguvu zidasanzwe natwe turagihagurukira turafashanya n'abajejwe intwaro leta irajamwo vy'ukuri n'abo bantu barabona yuko hari urunani rw'intamenwa hagati y'abari mu mashirahamwe n'abari mu nzego zitandukanye mu bushikiranganji butandukanye naho bakibikora ntibabikora ku mugaragaro nk'uko vyari bimeze mu bihumbi bibiri na cumi na- na gatanu ntibabikora ku mugaragaro nk'uko babikora muri sudani y'amajepfo muri za eritrea za maroke za ethiopia n'ahandi baratangaye kubona uburundi bushobora guhaguruka bugahangana n'abantu badandaza abantu kuko n'abantu baba bafise uburyo bwinshi bakoresha inguvu nyinshi batanga ibiturire bakoresha mbere n'abarundi bene wacu tuca tubonerwaho n'ukunatera kamo ibihugu vya rutura gushigikira utwo twigoro tw'abarundi kuko iki kibazo cyo kurwanya urudandazwa rw'abantu ni kujya isi yose yahagurukiye ikibazo cyo kurwanya iterabwoba nshimira imana amenyesha kandi ko ibihugu nka leta zunze ubumwe za amerika ubushinwa n'amashyirahamwe mpuzamakungu yo mu bihugu vya buraya harimo ubufaransa ubudage na rwizambu yiyemeje gutanga uburyo bwo gufasha kurwanya urudandazwa rw'abantu mu burundi ariko kandi hari n'ikindi we n'igihugu ciwe bahungukiye twebwe rero nk'abaserutse muri iyi nama ku izina ry'amashirahamwe aranira agateka k'abana mu burundi twarakengurutse yuko kabaye akaryo ko kumenya iyo abandi bageze no kumenya yuko icyo kibazo twahora twibaza ko ari cyacu twenyine ari ikibazo cy'isi yose ari ikibazo kiri no mu bihugu bya rutura mbere n'ikibazo kiboneka mu bihugu bikize gusumba no muri ibi by'iwacu bikiri mu nzira y'amajambere rero twaraganiriye turahanahana ibyiyumviro turasezerana n'ingene tugiye gufashanya hagati y'amashirahamwe tugafashanya n'amareta yacu mu gutorera umuti ico kibazo kandi turizera yuko tuzobishobora imbere yo kubishikako abaserukira amaleta n'amashirahamwe yigenga bahuriye i bogota bagarutse ahanini ku kibazo c'abana bononwa na ba mukerarugendo baca biyemeza gushiraho amategeko yo kugwanya ubwo bubisha mu bihugu bitandukanye kuko bimaze kuboneka yuko mu bihugu byinshi cyane abantu bava mu gihugu baja mu kindi bagiye kwinezereza bagiye kuruhuka bagiye mu bukerarugendo ariko bakavaho bononye abana bakavaho bashurashuje abana bakavaho bakoreye ibizira abana bo muri ico gihugu baba bagiyemo ivyo rero abajejwe agateka k'abana ku isi yose baravuze bati ni ikibazo gikwiye guhagurukirwa kigatorerwa umuti hariho rero ibihugu bigeze kure biza byaramaze gushiraho uburyo burashe bwo kugwanya ubwo bubisha bukorerwa abana hariho n'ibindi bikiri inyuma ariko kandi navyo nyene vyamaze gufata intumbero yo kugwanya ubwo bubisha uburundi naho buhabwa amanota meza mu vyerekeye kugwanya urudandazwa rw'abantu gushika ubu ruracibonekeza umugwi ugaramiwe kurusha n'abakenyezi n'abigeme baja kugurishwa mu bihugu vy'abarabu mu mpera z'ukwezi kwa kane uyu mwaka honyene abagera kuri mirongo ibiri n'icenda bafatiwe i nayirobi bagire bajanwe muri ivyo bihugu hagati mu kwezi kwa kane naho hari hafashwe abandi batandatu i nayirobi nyene urubanza rwa bamwe mu bagize urwo rucuruzwa rw'abarundikazi rwarashashe ku munsi wa gatatu w'indwi muri sentare ya milimani cote ku mugwa mukuru wa kenya umurundi umwe n'umwara bafise akabira k'abakenya nibo bariko baraburanishwa ku itariki ya mirongo ibiri n'imwe ku kwezi niho bazosubira kurenguka muri sentare ico gihe bazokwagirizwa n'igipolisi kijejwe amatohoza mu gihe ubushize humvirijwe abatangabuhamya b'abarundikazi eroje burikaneza nayirobi ijwi rya amerika
radiyo ijwi rya amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ni umwanya w'amakuru y'ingino zabaye mu mpera zihindwi turangije mu karere k'ibiyaga binini dutangurire mu rwanda aho dutega amatwi jean claude munyandinda atubwire ku ihiganwa mpuzamakungu rya volleyball ryabaye ku munsi wa gatandatu n'ejo ku munsi w'imana mu mukino w'intoki wa voleboro ejo ku wa gatandatu ndetse n'ejo ku cyumweru hano i kigali habereye irushanwa mpuzamahanga ngarukamwaka rigamije kwibuka abantu bose bagiraga uruhare mu bikorwa by'umukino wa voleboro mu rwanda bakaza kwicwa muri jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo icyenda na kane mu bakobwa ikipe ya kaminuza ya nkumba yo muri uganda niyo yatwaye igikombe naho mu bagabo igikombe cyegukanwa n'ikipe ya gisagara voleboro club amakipe makumyabiri n'imwe niyo yari yaserutse icyenda mu bakobwa na cumi n'abiri y'abagabo kwa gatandatu habaye imikino yo mu matsinda ndetse n'iyo kimwe cya kane kirangiza ejo ku cyumweru ku bibuga bya voleboro by'i remera habereye imikino ya kimwe cya kabiri kirangiza yo guhatanira umwanya wa gatatu ndetse n'imikino ya finale muri kimwe cya kabiri kirangiza mu bagore kaminuza ya nkumba yo muri uganda yatsinze ikipe ya rwanda revenue authority amaseti atatu kuri abiri naho ikipe ya banki y'ubucuruzi ya kenya kcb itsinda apr volleyball club amaseti atatu ku busa kuri finale kaminuza ya nkumba yatsinze kcb volleyball club amaseti atatu kuri imwe mu cyiciro cy'amakipe y'abagabo muri kimwe cya kabiri kirangiza ikipe ya gisagara volleyball club yakuyemo apr volleyball club itsinze amaseti atatu ku busa indi kipe ni reg volleyball club nayo yatsinze kaminuza y'ubukerarugendo utb amaseti atatu ku busa mu mukino wa nyuma ikipe ya gisagara volleyball club yatsinze reg volleyball club ikipe y'ikigo cy'ibirebana n'ingufu mu rwanda amaseti atatu ku busa robert ndabikunze ukurikirana ubuzima bwa buri munsi bw'ikipe ya reg volleyball club asanga gutsindwa ku buryo bworoshye byaratewe n'amakosa ya hato na hato felicitasiyo kuri gisagara kuko izo merite bakinnye neza twakoze amakosa make ugereranyije n'ayo twakoze nk'uko wabibonye umukino wawitegereje neza twagiye tuyisiga inshuro nyinshi twagiye ku mata makumyabiri twiri imbere ndetse na makumyabiri n'abiri ariko bikarangira n'ubundi imeze nk'aho dutwaye mace so ni amakosa maya agomba gukosorwa cyane cyane aho seti irangirira twumva tugomba gukomeza kubikoraho kugira ngo tubikosore ku ruhande rw'ikipe ya gisagara volleyball club umutoza fidele nyirimana avuga ko bagomba kwishimira intsinzi ariko banazirikana undi mukino uzahuza aya makipe mu rwego rwa shampiyona kuwa gatandatu w'iki cyumweru ni maci ikomeye ni maci ikomeye burya finari nk'iyi ngiyi biba bitandukanye na shampiyona kuri shampiyona umuntu ashobora kuza akakwi- akakwizirikaho naho iyo ari finari nk'iyi buri wese aba ashaka igikombe afite ubwoba urebye ni puresha bagize yo kurwangira ibitego bya nyuma ariko ntabwo twabyitiranya no- n'ibizakurikira Eh, ibizakurikira bwo ni ibindi bindi kuko ekipi ishobora no kuza eh, ivuga ngo uyu muntu dutsinze gutya reka tumuyihambireho ubu rero turo mace ntabwo isa n'iyindi tuzategura ibijyanye na- na- na shampiyona nk'uko twabitangiye n'ubundi tukivuga ku marushanwa arebana na gahunda yo kwibuka ejo bundi kuwa gatandatu mu mukino wo gusiganwa ku magare hakinwe intera ya gatatu mu irushanwa rya buri mwaka ry'igihugu rwanda cycling cup iyi ntera yiswe race to remember yaturutse i kigali isoreza i nyanza waje ku isonga ni bonaventure uwizeyimana wo mu ikipe ya benediction mu karere ka rubavu akurikirwa na gasore hategeka ukinira ikipe ya nyabihu wabaye wa gatatu ni didier munyaneza wo muri benediction twabibutsa ko intera ya mbere muri iyi cycling cup yari yatsinzwe na didier munyaneza naho mu ya kabiri wari wabaye wa mbere nanone yari bonaventure uwizeyimana yari claude munyandinda i kigali
tuze mu burundi naho twumviriza umumenyeshamakuru wacu evariste nzi ko banyanka tubwire ku irangizwa ry'inkino zo kwinonora imitsi zabaye mu mpera z'iyindwi turangije mu gihugu kuri w'imana niho hasozerwa inkino zo kwinonora imitsi ku rwego rw'igihugu zigira cumi n'umunani zihuza amashuri yisumbuye mu ntara ya ngozi intara y'indero ya gitega niyo yabaye iya mbere muri iryo higanwa ryari rimaze iminsi ibiri rihuza amashuri kuko ku bikombe bitanu byari bitegekanijwe iyo ntara yatahukanye ibikombe bitatu abahiganwa babikoze mu gusiganwa gusimba no gutera iminana javero na disike urongoye ishyirahamwe ryo kwinonora imitsi mu burundi federation d'athletisme du burundi yari ishikiye ingozi ahabereye iryo higanwa ubona ko diodone kwizera nawe nyene yabaye umunonotsi rurangiranwa mu makungu yahanuye abo bakiri bato gukurikirana uwo mwuga wo kwinonora imitsi batibagiye ivyigwa vyo mu ishure izi nkino nizo zantumye nshobora kujya kwiga muri leta zunze ubumwe za amerika nizo zatumye ndonka iteka nkongera nkaritera igihugu cyacu nkongera nkaritera aho nize aho navukiye abandeze n'abo twabaye mwebwe guharuka muzozikunde kuko zirafasha mugabo muzifatanishe n'ibyigwa nk'uko mubibonye uyu munsi amashuri yo mu burundi bwose yahuriye ngahe ngozi ahubujijwe n'iki n'izi nkino inkino rero zirahuza zirahuza abatavuga rimwe zirahuza abadasa zirahuza abadasangiye imigenzo abadasangiye imico abadasangiye religion abadasangiye ikintu icyo ari cyo cyose umushikiranganji w'indero mufasoni janvier ndirahisha yakeje abahiganywe bose baba abatahukanye intsinzi canke abarushijwe atera akamo gwaruka na cane cane abigeme kwijukira inkino zo kwinonora imitsi icivugo c'ihiganwa ry'uno mwaka niduhimirize kwinonora imitsi mu rwaruka rw'abigeme mu mashure kuri uyu w'imana kandi ihiganwa ry'abigeme mu mupira w'amaguru mu cicaro ca mbere ku rwego rw'igihugu ryari rigeze ku munsi wa cumi na kabiri w'ihiganwa pvp buyenzi watsinze rainbow bine kuri kimwe la colombe watsinze onze tware bine ku busa ubuntu fc wanganije na lion star kimwe ku kindi fofira nawo wirahiye christe roy mu kuwutsinda ibitsindi icenda ku busa gushika ubu fofira w'ingozi niwe wa mbere ufise amanota mirongo itatu nane n'ibitsindo mirongo itanu n'icenda umugwi wa kabiri ni pvp buyenzi w'ibujumbura ufise amanota mirongo itatu na rimwe n'ibitsindo mirongo irindwi na bitandatu ubwa gatatu haza la colombe fc w'ibujumbura nawe nyene ufise amanota mirongo ibiri n'abiri n'ibitsindo mirongo ibiri na bitanu uwa kane ni rainbow w'igitega ufise amanota cumi n'atandatu n'ideni ry'ibitsindo mirongo ibiri uwa gatanu n'ubuntu fc wo mu kayanza ufise amanota cumi n'atatu n'ideni ry'ibitsindo cumi n'umunani uwa gatandatu ni lion star w'ingozi ufise amanota cumi n'abiri n'ideni ry'ibitsindo cumi na bitandatu ubw'indwi ni christe roy w'igitega ufise ibitsindo icenda n'ideni ry'ibitsindo mirongo ine na bibiri ubw'umunani aribwo bwa nyuma haza onze twari wo mu kinama ufise inota rimwe n'ideni ry'ibitsindo mirongo itanu na bitatu mu mupira w'amaguru kandi imigwi iserukira bihugu y'abakiri bato n'abakuze iri mu myiteguro yo gukina inkino mpuzamakungu ni nyuma y'aho amahiganwa yaba iryo mu cicaro ca mbere canke mu cicaro ca kabiri arangiriye umugwi w'abatarenze imyaka mirongo ibiri uriko witegurira urukino ruzowuhuza no mu gihugu wa Zambia Chipolopolo ku igenekerezo rya cumi na gatatu ukwezi kw'indwi n'umwaka ubwo rukino ni rumwe mu zo gukuranamwo kugira haboneke imigwi iserukirabihugu izokina inkino za nyuma zizobera mu gihugu ca Niger muri bibiri na cumi n'icenda intamba z'abatarenze imyaka mirongo ibiri zitegerezwa gukina inkino zitatu n'intamba z'abakuze zizobera mu ntara za gitega ngozi na muyinga kugira ngo zitegurire urwo rukino ruzobatuma baja mu nkino za nyuma hamwe batsinze umurwi wa zambiya bujumbura evariste nziko banyanka ijwi rya amerika
ijwi rya amerika rirabashikiriza ivyiyumviro bitandukanye ku bibazo bitari bike mugira mwumviriza ijambo ry'intangamarara ribashikiriza imigabo n'imigambi ya leta zunze ubumwe za amerika
tariki ya munani y'ukwezi kwa gatandatu buri mwaka isi yizihiza umunsi mpuzamahanga wahariwe kubungabunga inyanja uyu munsi washyizweho kugira ngo ujye wibutsa abantu akamaro k'inyanja ku buzima kurata ubwiza bugaragazwa n'inyanja no kwerekana uruhare abantu bagira mu kwangiza inyanja insanganyamatsiko y'uyu mwaka ni ukugabanya ikoreshwa rya purasitike no gushakira ibisubizo bimwe mu bibazo byibasiye inyanja inyanja zifata bitatu bya kane by'isi zikaba ari nazo soko ya mirongo icyenda na karindwi ku ijana y'amazi akoreshwa ku isi izi nyanja kandi nizo zitanga icya kabiri cy'umwuka duhumeka zikanafasha kandi mu guhumura ikirere ikindi ni uko hafi icya kabiri cy'ibinyabuzima byose bikesha amaramuko yabyo inyanja inyanja kandi ziri mu biteza imbere ubucuruzi n'ubuhahirane dore ko zikoreshwa nka bumwe mu buryo bw'ingendo nubwo hari ibyiza byinshi abantu bakura ku nyanja ntibibuza ko mirongo ine ku ijana by'inyanja byangizwa n'ibikorwa bya muntu birimo kwanduza inyanja n'inkombe zazo no kuroba birengeje urugero kimwe mu biza ku isonga mu kwangiza inyanja ni ikoreshwa rya purasitike nibura buri mwaka toni umunani za purasitike zijya mu nyanja abashakashatsi bemeza ko purasitike zimaze kugira ingaruka mbi ku bwoko magana atandatu na mirongo itanu bw'amafi aba mu nyanja mu gihe hizihizwa umunsi wahariwe kubungabunga inyanja abatuye isi bibutswa ko bafite uruhare rukomeye mu kurengera no kubungabunga inyanja uruhare rudakwiye kwirengagizwa kugira ngo inyanja zizakomeze kugira akamaro no ku bandi bazatura isi mu bihe biza
iryo ryari ijambo ry'intangamarara ryabashikiza imigabo n'imigambi ya leta zunze ubumwe za amerika
inshuti mwese mukunda radiyo ijwi rya amerika ibiganiro twari tubafitiye muri aka kanya aha niho bigarukiye tubashimiye kuba mwaduteze amatwi mubandanye mukurikirana ibiganiro byacu kuri radiyo yanyu radiyo ijwi rya amerika
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.